hello my country people! massive protest for ileife hey no be small you know. we want our queen back to the palace now. so the ife women surround only of ife front of eh, im palace So, una welcome to Maureen backup tv Maureen gist backup tv yes in case you never subscribe to this. particular channel ah what are you waiting for abeg make you hit the subscribe button click the bell notification for all my returnees una do well yes so my people oh hmm, the thing when e be say just enter our here the latest update ongoing protest for ile say ah, say na error Ile-Ife women say this is an error na insult to them for their prince and their queen go dey outside the palace Then strangers go come dey inside the palace say na error every time error error say no no no no no wetin be the thing wey be say dem no dey settle error so my people, o oh, we the bloggers mm, you know say as me i dey so as i dey hear na so i go dey bring am as e dey hot i go dey bring am so no be small thing oh my people. una know say queen naomi na im come out come tok say after she don pass through a lot of persecution a lot of bullying including im family ah the bully eh e wear coat The bully no be here o oh. naomi the pressure was just too much for her she con get angry con go for social media write say she no do again she no want to be the yeye oluwa instead of she go kpeme make she kuma dey alive use her two leg waka live so since then um una know say dat time when that thing happen even the former president wey be obasanjo call oni of ife say wetin dey happen so so elders say no no no they need to um, put they need to see how dem go fit take uh, resolve this issue say no no no my mom is too good she no be the type wey be say she go leave the palace before you know hmm, enemy of only the Congo pay bloggers. Say, when they begin they write. It's an insult to our throne. the Congo, they even they root Naomi old picture and mama old picture. Say, then they hungry before they meet only. May why? When Naomi was doing excellently well before the Union of Ife can't see waiting good, can't say, no, I love this. Can't say, ah. Then they see young girl like this, where we say they dedicate their life, they serve God. Ah, no, no, no. Only like the 30, now I go for Naomi. As he go for Naomi, promise Naomi heaven and earth. Gbogbo Tigbo say, ah, he go take care of her, he go make sure he love her and this, this, But as a matter of fact, true, true, the only, uh, initially only love, uh, uh, he uh, still love Queen Naomi, no be say no love am, but una know some kind bad belle people when dem dey see say the king don marry better wife, hey, dem no believe say the king go marry this kind better woman young woman fine god fearing everything wey be say person dey find for wife e dey for naomi ah na im dey say for waiting na before you know even the uh, the Oni was following Naomi, going for preaching and the rest. Then they do, they do. Even say, ah, Naomi can use some part of the palace so they do to the worship her God, everything. When Naomi was happy, not until when the witches and wizards wen dem there for the for the palace they say prayer They disturb dem say mostly na mama naomi dey use prayer and naomi for night when people dey sleep dem go dey speak in tongue say which kind thing be dis say dem no dey let dem rest The gods of the land say no no no dem cannot tolerate this one she must leave this palace say wetin dem no dey fit practice their witchcraft again dem no dey fit fly go their coven dem no dey fit dey do some kind things na say hey no no no no we must do something to make sure say this queen leave this palace Oh yeah, dem try their best ooo naomi eh, marry one year he never get belle dem try their best ooo naomi come dey pray god come reveal am to am say he go born but no be inside that palace na He go take born Oh yeah, as e just get belle piam na e leave the palace That time enemies they call dey happy say yes So she don't leave the palace she don't leave she don't go for good dem no know say queen naomi go hide herself They they pray for her god dey cabbage before you know as dem just hear say queen naomi born tadenikawo hey the thing shocktalize all of them. they were not just happy so when queen naomi come return back to the palace she return the mother they with and dem pray They take care of Tade nikau. They grow all those kind of things. Then they continue their prayer because eh, to stay for that palace if you know hold god hold devil and if you hold devil you going go use anywhere you not go fit move go you not go fit go front na back back you go they go but if you hold god now front so hmm, if you know hold god hold devil so naomi come hold god kparakpa they do her thing persecution come too much where they for can't take worry naomi head be say where can't take take really affect And when the person involved the husband that is involved when he be say e supposed to stand by her Can't they busy with other side attraction queen naomi go they find a husband husband they with side attraction ah the side attraction initially e no worry naomi When the thing come dey pass be careful When other side attraction come dey protest say themselves they want to be known dem be part of this whole thing. dem be this, dem be that. They want to be known They want to be dem want the eh, the king to follow them, make to allow them to express themselves just as the senior queen which is the Yelua, dey come out for social media dey do say themselves dem no be dem be human being When the whole heat don dey too much na so dem con go pay bloggers so bloggers con begin dey write all sort of things about queen naomi say um, oh, eh, the husband say she's not neat They just talk about some kind derogatory word about her personal hygiene which when that voice note of when the thing leak ah no no no no When queen say ah ah hear this thing say then say then say If for no pain am but a situation whereby by man will be saying they pray for every day and night you know, they sleep so say in they pass through all sort of attack just because of say in the hold in husband in prayer Now, now this kind thing will come go happen so my people oh. on top of that, one say e dey build those one The side attraction level come dey too much e dey graduate from level one to level two from level two to level three from level three to level four when e come enter level five ah that queen mother say abeg abeg i need to borrow leg because na who dat life na im dey marry o because this one don dey pass be careful uh-huh. um wetin dem dey call am dey say um sickness e no e no get um, e no dey look culture e no dey look tradition e no go say ah because of this person na king. therefore if you go carry one people wey be say dem carry tekpu say e no go affect the queen or e no go affect the king no e no dey o eh nowadays wey people spoil like another thing, one woman go dey one like five man ah no so the thing, no go down well with our queen o and she feel very very um, disres- um, disrespectful as as as in the the king disrespect am by if you like woman marry dem make you carry dem come the the this thing the palace make we know say yes this one na wife number two and you go do am accordingly all those i marry only me then the rest outside uh, attraction is not okay by her so na so as me and una dey talk so ilefe woman women dem don come out to dem say make kabiyesi make e go back go carry im wife and im im im son which kind of insult be all this one every day different different talk who be mary and anako wey dem go go carry come from eh, from eh, Ibira land come dey say no no no no say dem no want now i dey laugh i say na now na eye dey clear abi if person no marry two wife e no dey know which one good pass eh They were complaining. They say when Yeye Oluwa did there, when Queen Naomi did there, at least the palace was lively. When they, they do all those their festivals, she they make the whole thing the lively. People go want to come watch everything. Just people are just interested because because of the Kabiyesi and the Queen because the Queen is young, the Kabiyesi is young. They, uh, they believe say two of them go move Ile-Ife to the permanent site. Which one be all this drag and drag go front, drag go back, go front, go front. Say you know walk. and they don't come out to say no ah make the king go carry their queen come back make go carry their their uh, prince come back say say uh, is an error na error na no one bible verse when he say i saw the the i saw the prince um, trekking on the floor on the road while the the slave riding on a horse there's a particular uh, chapter for ecclesiastes where king solomon talk am e say na error how can prince and queen go dey outside palace then uncircumcised philistine dey go go come full palace say no no no no it's an error say something is wrong somewhere say na dem need to correct it so dem don dey call the oni on order say no say enough is enough dem no want all dis marry marry make e go back go carry im wife woman wen e be say born son for am wen e be say by now e suppose to don born di second pikin say no. say they no they live life go back may go carry in queen say even though self, he go marry marian and nako make he go carry make he go settle with in queen make he go settle with in wife and bring in son make them grow make the son grow up in the palace say because they never say this kind of where be say it's not done anywhere Where be say a sitting king a sitting king my people, go sit down for throne In son go their side. say no no no all dis tin na very big time disgrace for di throne say dem dey say naomi disgrace queen eh, king for eh, say e dey di throne but di one di king dey do sef is more disgraceful is more disgraceful say king go dey for inside palace with im slaves dem and im im bodyguards and dis thing then queen and im son go dey outside palace say dem no dey dem no dey see like dat e say against dia culture. it's against their culture it's not done anywhere no king go ever get get born pikin im pikin go dey outside palace. ha na wow my people i say na dis matter we dey judge say now now make i carry commo oh. if how di whole matter dey go i go dey bring una update. dis is maureen gist backup tv una have a nice day bye.